yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota wanni nu gammachiisu hiikaa macnaa qur'aanaa kan kitaaba فتح الرحمن بتفسير معاني القرآن جأمرا ورابمه أفان أرمؤوت إسني دبرسو namni kitaaba kana afaan oromootiin barreessee qooqa isaatiin dubbisu sheekh muhammad rashaad ilma abdullaahi harar carcar itti dhiyaadha an aayatoota kanaa akkan dura dursoo suuran tun suuratu gaafir je'amti isiin suuraa makkaati aayata shantamii jahaa shantamii torbaa malee isiin tama diin'aati aayaanni isi'ii saddeettamii shan lakkooysi isi'ii afurtama isiin eega zumarii buute bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti haamiim macnaa jecha kanaa haamiim kana rabbumaatu beeka yaanni gariin maqaa rabbiiti je'a تنزيل الكتاب قرآن بوس من الله العزيز ربي جبأ الراي نما بر الراي متي العليم ربي واهند بيخ غافر الذنب كم مؤمن أفرارم وقابل التوب كان توبة مؤمنا كيبل شديد العقاب كان أك جبأتي كافرك إتاتو ذي الطول كان كنان إسا بل أو لا إله إلا هو كان إسم لي رب براهن جره إليه المصير نمو غر إساس الدبئا نمو فو جزاقلج ما يجادل في آيات الله قرآن ربي مرميك إبلوهن ددو إلا الذين كفروا warra rabbii isaan uumetti kafare malee falaa yaghrurka taqallubuhum fil bilaad duuba eega isaan kuffaaraa beeytee isaan nagayaan biyya keessa olii gad deemuun kan balaan isaanitti hin buune siyaachisin sindagin horii qabaatun isaanii mootummaa horii namaan gargaaran qabaatun isaanii waan milkii addunyaa aakhirarra jiran hin seyin isaan warra hoongaye qananiin an isaanii kenne tun waan hin jirre waa xiqqo booda irraa deemanii an qaaxar'oon qabeef malee isaan qixaaxuu hin dhiifne eegan isaan qananiise isaan qabeetan dilii kufri'iiti fi dilii qanani irratti amananii galatanaa galchuu dhabu'uutiif isaan qixaaxa. كذبت قبلهم قوم نوح kuffaara makkaa kan nabi muhammad kijibsiise dura ummanni nuux nabi nuux kijibsiisee jira wal ahzaab ummanni ambiyoota isaanii kijibsiisu irratti walii gale kan akka ummata aad ummata samuud nabiyyoota isaanii kijibsiisanii jiran min ba'dihim eega ummanni nuux dabree وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه أمنس هند نبي إساني أجيس أوف جاتني قدن إنما إساني الرا ور نبي إساني أجيس تجرة وجادلوا بالباطل أمنس كجبان أنبيوت إساني اتفلمن ليدحضوا به الحق kijibaan haqa yookaa dhugaa balleessu jecha fa'aqadtuhum duuba balleessaa sanirratti isaan qabee lafarraa isaan fixee fakkeeyfa kaana ciqaab mee qixaan'i an isaan qixaaxe akkami bakka argate moo hin argan bakka argate jechuu وكذلك حقت كلمة ربك أكست جتش ربي كيتي كنما في جن إينا إبد قوت جئي خخته رجع على الذين كفروا ور رب كفر الرت رجع أنهم أصحاب النار إسان ور إبدات جتشون الذين يحملون العرش ور أرشي بأتوا إسان الدنيا أتي نما أفري قيامان مسديتي ومن حوله warri arshiidhan naanna'ee dhaabbatu isaan hayyoota malaayika'aati yusabbixuuna bixamdi rabbihim rabbii isaaniti tasbiiha godhan faaruu isaati waj subhaana allaahi wa bixamdihi je'anii wayu'minuuna bihi isaan akkuma arrabaan tasbiiha godhan qalbi'iin tokkummaa isaa dhugoomsan akkuma afaanin ibaadaa godhan gara aanis ibaadaa godhan jechuu wayastaghfiruuna lilladhiina aamanuu malaayikan rabbii nama ilmaan namarraa rabbitti amane maraaf araara rabbirra barbaadan wanni rabbiin malaayikaa istighfaara namaa godhu itti ajajeef malaayikaatu hoggaa rabbiin nama uuma je'ee mari'ateen nama dilii dalagu uumtaa je'ee ilmaan aadam hamate tanaaf jecha namni hamatuun nama tokko dubbate nama saniif istighfaara godhuun ni barbaadama. akka malaayikan ilmaan aadamiif istighfaara gootee rahmata isaanii kadhattetti wanni jettu ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يا ربي خينا رحمنك واهن داف بل أتي بكمسك واهن داف بل أتي فاغفر للذين تابوا ور جلنا الراد بإف أرارمي واتبعوا سبيلك ور خراك خراد دينا إسلاما ديمف أرارمي رحمة قئيف وقهم عذاب الجحيم يا ربي عذاب إبدرا نجايا إسام باسي ربنا وأدخلهم جنات عدن يا ربي خير orma mu'minaa jannata qubsuma gaari'ii seensisi qubsuma gaari'ii san isaan seensisi allatii wa'adtahum jannata isaanan seensisa jettee baallama seenteef isaan seensisi ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ammallee warra abbootii isaanirraa ammallee beera isaanirraa wadurriyyaatihim ammallee ilmaan isaanirraa nama iimaana irratti du'e isaani wajji jannata seensisi maalif namni hoggaa jannata seenee qananii bal'oo san arge abbaan kiyya haati tiyya ilmaan kiyya jaartin tiyya warri kufri irratti hin du'in eessa jiran je'a duuba wanni isaan je'amu isaan dalagaa akka dalagaa teetii hin dalayinne hoggus akki ji'u an lubbuu tiyyaa fi ta isaanitiifan dalaguu ture je'a. hoggaasan wanni je'amu nama inni barbaade jannata seensisa'aaf duuba hoggaa fira isaatiin walitti qabame darajaa isatti ol fuudhamanii fi gammachuun isaani guutamtiif. إنك أنت العزيز الحكيم يا ربي أتكن جبينك أبو كان حكماك أبو كان وامل مليهن دليني أرم أمنسا جنة سينسس وقهم السيئات عذاب الدلئي قطعات أشب أرى إسان تيس ومن تق السيئات يومئذ nama guyyaa qiyaama'aa azaaba dil irraa najaa baafte faqad raximtahu dhugumaan rahmata gooteef wadhaalika araaramaa fi jannata argatuun huwa alfawzu alcaziim sani milkiin guddoon namni hawwuuf inna alladhiina kafaruu warri rabbitti kafare hoggaa ibidda seenan aaraniiti dallananii nafsee ifii arrabsan if arrabsan kan namuu dhagayu yunaadawna malaayikan itti lallabdee wanni jettuun lama qotulloohi dallansuu rabbiin addunyaa irratti isinitti dallanuutu. inni lubbuu teessan qixaaxu'uutu akbaru min maqotikum anfusakum isin ifitti dallanu irra guddo'o idh tudcawna ila aliimaani fatakfuruun gaafa isin addunyaarra jirtan kan nabiyyiin keessan iimaanatti isin yaamee isin jalaa diddanii kafartan rabbiin isinitti dallanu'uutu ar'a guyyaa qiyaama'aa isin lubbuu teessanitti dallanu'urra gudda'a jetteeti malaayikan orma kuffaaraa san qixxi qaaluu rabbanaa amattana sinatayn duuba kuffaarri hoggaa azaaba argu wanni je'e yaa rabbii keenya. hoggaa lama nu ajjeeftee wa ahyaytana sinatayn hoggaa lama nu jiraachiftee factarafnaa bidunuubinaa balleessaa sitti kafaru'uun qiyaaman hin jirtu jennee sitti kafaru'uu fudhanne akka sitti balleessine beeyne fahal ilaa khuruujin min sabiil ibiddarraa bayu'uuf addunyaa irratti deebi'uudhaaf karaa qabnaa akka sitti amannee waan ati jette waan ati jettu dhageenyee ibidda kanarraa nagaya baanu duuba wanni isaanin je'amu lakkii waan barbaaddan hin argattan jechu duuti isaan lama duune je'an. takka ta hoggaa garaa haadhaa jiraniiti odoo baatii afur gayanii lubbuun ittin afuufamin tuun ta hoggaa umriin dhumte du'aniiti ammoo jiruun lamaan isaan je'an takka ta hoggaa garaa haadhaa keessa baatii afur gayan. ruuhin itti afuufamtee jiraatan hanga umriin isaanii dhumtutti jiruuntuun ta eega du'anii qabrii keessa hanga taa'an taa'anii qiyaaman dhaabbattee jiraatan duuba ragaa dandeeytii rabbii kan duraan addunyaa irratti qeebaluu didan azaaba garraan dhugoomsanii qeebalan haa ta'uu dhugoomsuun isaanii isaan hin fayyadu wanni isaanin je'amu ibidda keessa taa'aadha gubadha zaalikum azaabni isin seentan sun bi'annahu sababaa isin addunyaa irratti idaa duciya allahu waxdahu hoggaa rabbiin tokkicha waaqa tokkichatti amanaa isiniin je'ame kafartum tokkummaa rabbitti kafartan وإن يشرك به أمو يو شريكني هريان ربي في قدامي مكني واق أجأني جنين واق إيسا واق جأمي تؤمنوا ربين هدو تيو ندق أومستا فالحكم لله العلي الكبير ور ربي توكيتشتي أمني jannata seensisee warra isa malee nama biraatiin rabbi je'u azaaba ibiddaa seensisuun hukummii rabbii firdii yookaa murtii rabbiin ol ta'e muree hin dubbatina'a usaa murtiisa namaatii mitii je'amaan. هو الذي يريكم آياته ربين إسا رقادا ديتي إسا إسنجرسيس وأن أومكيستي وينزل لكم من السماء رزقا ربين كالرزق وأن جراتنين سمع الرائسني بوس روب بوسه أكنموفو ملأتو sababaan rizqii hundaa bishaanii bishaan sami'irraayi wanni nyaatan kan akka midhaanii foonii roobarraayi wanni uffatan kan akka jibri'ii roobarraayi namni wallaale hin jiru roobarraayi namni wallaale hin jiru wamaa yatadhakkaru waan kanaa fi kan biralleen hin gorfamu waan kanaa fi kan biralle'een hin gorfamu illaa man yuniib nama jallinarraa kufri irraa gara rabbii gara qajeello'oo deebi'e malee fadcuu allaha rabbii keessan ibaadaa gabbaraa mukhlisiina lahu ddiin diin keessan isaaf qulqulleessa'a waan biraa rabbitti idaatanii ibaaduu dhiisu'uun walow kariha alkaafiruun odoo ormi kuffaaraa islaamummaa keessan rabbii tokkicha ibaaduu keessan jibbelle'e rafiicu darajaat rabbiin kan sifti isaa guddoo taate kan waan isaan hin malle hundarraa guddate kan irreen isaa guddo'oo kan darajaa nama isatti amanee ol fuudhu dhul arshi kan arshii waan inni uume keessaa irra guddo'oo uumee waan fedhe itti dalagu. isa kan ibaadaa haqa godhatu nama biraatii miti taabotaa miti mukaa miti yulqi ruuha min amrihi rabbiin waxyii yookaa dhaamsa barsiisaa ni buusa waan je'uu fedhu yookaa mure alaa man yashaa'u min cibaadihi gabrootan isarraa nama fedhe irratti buusa kitaabban tayuu karaa biraatin tayuu wanni rabbiin waan anbiya'arratti buusun ruuxii je'eef waan rabbiin buusu santu akka ruuhin qaama namaa keessa yaatutti qaama nabiyyichaa keessa yaa'aadhafi tanaaf nabiyyichi waa hin irraanfanne ammallee wanni rabbiin buusu waan akka qaamni ruuxi'iin jiraatutti namni kufri'iin du'e isaan jiraatu jecha'aaf wahyiin ruuhii je'amte liyunzira akka namni wahyiin irratti buute nabiyyichi sun nama dinniinuufi yookaa sodaachisuufi yawma talaaqo guyyaa khalqiin hundi kan miidhe fi kan miidhame kan sam'iiti fi kan dachi'ii kan gabbaree fi kan gabbarame keessatti wal gayu sun guyyaa qiyaama'aatii tanaaf guyyaa arga'aa je'ame yawma hum baarizuun guyyaa khalqiin hundi wanni uumame hundi qabri'ii bayu kan dirree bayanii yaa'an لا يخفى على الله منهم شيء كان واتكلين إسان الرا رب الراهن أخن كان ربين لمن الملك اليوم قياسا موتمان أرأت أينيت جئ كان نمت كلين أكا الدنيا أرتي أموتي إفين جئ هنجر duuba rabbiin ifumaaf ifii deebisee akki je'e lillaahil waahid mootummaan ta waaqa tokkichaati kan nam tokko maqa'an le'eef isaa wajji hin qabne akka gaafa addunyaatti alqahhaar kan waan isa malee jiru hunda injifatu. اليوم قيا قيام آكنا تجزى كل نفس بما كسبت لبون هندي وان دلي درا قافتمتي يو شري تات يكمتي يو خيري تات بدافمتي لا ظلم اليوم قيا ربين دري قيام أتي nama jiddu'utti dubbii laalee murusan roorrifamuun hin jiru khayrin dalagan nama duraa irdhifamtee sharriin hin dalagin namarra kaayamtee miidhamuun hin jiru namuu waan facaafate murata. إن الله سريع الحساب ربين يروتك أوخي ست خلقي قافته الدقلشة أكا حديثة أفتي هنجتنا قياء الدنيا تقت فتا نما كان قافتون يوكا حساب كان حساب إسان أوثو نمني هندي akkuma waan isa qofa hisaabuti itti fakkaata wa'anzirhum yawma al'aazifa guyyaa qiyaama'aa nama sodaachise aazifaa jechuun guyyaa qiyaama'aa jechu'u idhil quluubu gaafa sodaa keessa lubbuun ol fuudhamtu takkaa qalbiin ol fuudhamtee ladal hanaajiri hokkee bira geessu kaadhimiina yaanni rifachu'uu guutee maali dhaalimiina min hamiim gaafas warri nama miidhu nama isa jaalatu kan isaaf tolu hin qabu walaa shafiicin yuxaac ammallee nama isaan dhagayee isaan shafa'u hin qaban nama isaan shafa'u inumaa hin qaban jechuu يعلم خائنة الأعين ربين إجهنان بتي وان إرادو وامتلالتو هند بيخا إرا قافتا سنرا نما ور نما أيسعان لالو كان هقا ور إسا أرجي إجا إرا دكابتو كان هقا إسين إفدقته takkaa isaan dagatan isii laalu rabbiin san hunda quba qabaa wamaa tuqfi suduur ammallee rabbiin waan namni qalbii qabu takkaa gara'aa qabu beeka wallahu yaqdii bilhaq rabbiin haqaan firdii godha waan waa hunda quba qabuuf jecha waan waa hunda inni uumeef jecha والذين يدعون من دونه wanni kuffaarri waaqaa achitti gabbaru sanamni taabonni mukni dhagaan laa yaqduuna bishay waa takka firdii yookaa murtii hin godhan haqaa fi haqaan mal'ettillee waan hin dhageenyeef hin agarreef inna allaha huwa السميع البصير ربين إِسَ kan waan isin jettan dhagayee waan isin dalaydan argu. أولم يسيروا في الأرض سأرمي كفارا وان إسان در دبرين غرفم أوف جتشا دتشي تنر أولي قدهم ديمني فينظروا دوبه اللالني كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم أكا booddeen warra rabbitti kafare kan isaan dura dabree taate kan akka ummata iram je'amuu kan isaan ergamoota rabbii kijibsiifnan rabbiin lafarraa fixu kaanuu hum ashadda minhum quwwa ummanni sun warra nabi muhammad kijibsiisirra jaboodha jajjaboo humnaa fi وام برلئين وآثارا في الأرض جمع وان دلق آتنس أمة سنت كفار مكة كالنبي محمد خجيكسي سر جبو كان فانتي وان إسان جارني كان أكا قلمة دقاء قدون بك هدؤوا ملأت فأخذهم الله دوب ربين لفر إسان فتئ بذنوبهم سببا عبو إسان دلغنيتف سببا إسان دير ربي كيبلو ددني إرقموت إساخ جبسي سنيف وما كان لهم من الله من واق دوب جرس نما عذاب رب الرائسان إيغو هن أرقن هن أرقتن اللي ذلك wanni lafarraa isaan fixneef sababaan bi'annahum kaanat ta'tiihim rusuluhum bilbayyinaat ergamoota nuti isaanitti ergineetu mucjizaa mul'attu'uun isaanitti dhufee fakafaruu mucjizaa yookaa karaamaa rabbiin ergamootaa kenne tan akka ergamoota rabbii tayan beeysiftu qeebaluu didanii isin ergamoota rabbiitii miti nuti rabbii isin jettan hin beeynu je'anii rabbi moromanii kafaran فأخذهم الله دوب ربين إسان فتئ إنه قوي ربين جبا واتك إسهن دتبسيفني شديد العقاب كان نما إستي كفره كان irraan deebi'in qixaaxa jabaa qixaaxu duuba kuffaarri ammaa waan kuffaara dabretti argameen haa gorfamuu azaabni ummata dabretti rabbiin buuse isaanirraa fagoon jiru sosso'iinsi tokkichi dachii isaaniin sossoosu'uu lafarraa isaan fixaa. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نبي موسى معجزا يوكا كراما سجلين وسلطان مبين رجاءك إن إرجما ربي تيم الإسو كننافي إرجنة إلى فرعون وهامان وقارون فرعون في فرعون موتي مسرات فيه qondaala isaa haamaani fi dureessa isaa qaaruunitti erginee jirra duuba itti dhaqaniiti itti dhaqeeti nabi muusaan an ergamaa isin qajeelchu'uuf rabbiin isinitti na erge akkan an ergaa isaa ta'e mucjizaa naa kennee jira na dhugo oomsaa je'een jennaanin mee mucjizaan tee karaaman tee je'aniin jennaanin ulee waa hunda dalayduu fi harka isaa kan ifu garsiise faqaaluu garsiifnan wanni isaan je'an saaxirun kaddaab muusan falfalaa hijiba'a ittin amaninaa waliin je'anii qeebaluu didan falammaa jaa'ahum bilhaqqi min cindina duuba rabbiin akki je'e jarri sun hoggaa muusan haqaan dhuga'aan nurraa ergamee isaanitti dhufu قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه ilmaan warra muusatti amanee waan dhiira ta'e hunda ajjeesa'a wastaxyuu nisaa'ahum dhalaa isaanii dhiisaa je'an akka gaafa nabi muusan dhalate ilmaan israa'iil fixuu turan ajjeechan amma inni itti ajaje tun tan durii miti haaraya maaliif fir'auna eega bara muusan dhalateetii dhiira ummata israa'iil ajjeesee dhalaa isaanii jiraachisuu ni dhiise amma san eega muusan ergamee itti deebise duuba rabbiin balaa hedduu itti ergee booda keessa isaan fixe. وما كيد الكافرين إلا في ضلال مل همان كفار نمت يادو بدئت كفار سنجيس ملي واتك إسانهم فيدو وقال فرعون فرعون أمة إساس أكجئ ذروني أقتل موسى Muusaa kana nan ajjeesaa itti na dhiisaa irraa nan qabina'aa irraa nan dhoowwina'aa jedhe maaliif isaan Muusaa ajjeesu irraa dhoowwuu turanii tanaaf nan ajjeesaa na dhiisaa jedhe walyadcu rabbahu mee rabbii isaa kan isa ajjeesu irraa na dhoowwu haa yaammatuu. إني أخاف أن يبدل دينكم أن وأن صداتو يون أجيسو بات دين كيسا جرجيرو نعبادو إفتني ربي توكيتشا إبادني جبرتني إسجل الديم أن صداتا أو أن يظهر في الأرض الفساد تكا rabshaa yookaa girgirii biyya keessatti buusee ajjeecha'aa fi waldiddaa facaasu sodaadhaa nan ajjeesaa itti nadhiisaa nadhiisaa jedhe waqaala muusaa nabi muusan dhageenyan wanni jedhe innii cudtu birabbii wa rabbikum an rabbii kiyyaa fi keessanittin maganfadhe من كل متكبر نما هك الرائف قدس كان هك أملين مسترور لسهن درا لا يؤمن بيوم الحساب كان قيام أتهن أمن هن دران رب التمقان فتة وقال رجل مؤمن من آل فرعون نمتش توكو كان ور فرعون الراتي كان أكج أنتي ilma adeera yookaa abbeeraa isaa ta'e kan nabi muusatti amanee yaktumu iimaanahu akka mu'mina ta'e warra fir'aunarraa dhoysu fir'auna muusaa ajjeesu'uu muratee dhageenyan fir'auna fi warra isaa wajji jiruun akki je'e أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله سي nama dilii hin qabne ajjeeftanii innumti waaqni kiyya ربي جئيدف وقد جاءكم بالبينات من ربكم كان معجزا ملأتؤون أكا إني إرجما ربي تي ربي كيسن الراء إسنتين أفه وإن يك كاذبا فعليه كذبه yoo waan ji'u keessatti kan kijiba dubbatu ta'e balaan yookaa dararaan kijiba isaa isumatti deebitii isumarratti dhaabbattii وإن يك صادقا yoo kan dhugaa dubbatu ta'e duuba isa miitan يصبكم بعض الذي يعدكم gariin azaaba inni isin tuqa je'ee baallama isinii seenee daddafeeti isin tuqaa hundilleen isin tuquu baatu dhiisaa hin ajjeesina'a inna allaha laa yahdii man huwa musrif rabbiin nama dilii keessa wasanaa ba'e kadhaab kijibaa hin qajeelchuu يا قوم لكم الملك اليوم يا لميتي أرأى إسن موتمات أبدني ظاهرين في الأرض بي مصر الرت نما هند إنجفتني موتني نما هند أل تاتني فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا eenyu namni azaaba rabbii nurraa deebisu yoo nabiyyi isaa ajjeeftanii nutti dhufe namni nurraa deebisu hin jiru hin ajjeesinaa akka azaabni rabbii isinitti hin buune je'een qaala fir'aun jennaanin fir'auna wanni ummata isaatiin je'e maa uriikum illaa maa aroo an waan ifiin je'u malee waan biraa isiniin hin je'u waanin argu malee waan biraa isin hin garsiisu sun muusaa ajjeesu'u wamaa ahdiikum illaa sabiila rashaad an karaa qajeelaa malee karaa biraa isin hin qajeelchu وقال الذي آمن أمس إني أمة فرعون الرا أمن سن دبي اتدابئي أك فرعون في أمة إسات جئ يا قوم إني أخاف عليكم يا أمة خية أن إسني فانصدات مثل يوم الأحزاب azaaba akka azaaba guyyaa ummata heddu'uu kanneen ambiyoota isaanii ajjeesu irratti kijibsiisu irratti walii galanii rabbiin azaaban fixe azaaba akkasiitan isinii sodaadha misla da'bi qawmi nuux akka azaaba aadaa warra ummata nuuxirraa kafaree wacaadin wasamuud ammallee akka azaaba yookaa aadaa warra ummata caadirraa takka caadi fi samuudirraa kafaree والذين من بعدهم أما اللي جزاء أكا ور إسام بودا أفي ربي التكفري كان addunyaa irratti rabbiin lafarraa fixee qixaaxa akkasiitan isinii sodaadhaa waan kaataniifirraa dhaabbadhaa dilii teessaniif baddanii وما الله يريد ظلما للعباد ربين دلئي ملي قبروتن إساء هنفتوا هنكتاتوا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يا أمة خية أن عذاب قياك يا مآتا إسنيف صدادة قيا ولت للبون هدمات maaliif gaafas warri jannataa warra ibiddatti lallabaa warri ibiddaatis warra jannatatti lallaba hundi waan rabbiin nuu odeesse dhugaa tayuu gartanii mitii waliin je'an duuba azaaba guyyaa sanii tan isinii sodaadhaa yawma tuwalluun guyyaa dirree qiyaama'arraa yaatan takkaa gara galtan mudbiriin dirree qiyaama'atti dudda galtanii gara azaaba ibiddaa yaatan ما لكم من الله من عاصم كان ون أزاب رب الرائس أو إسني فنجره ومن يضلل الله فما له من هاد نمن ربين جلسه نما إسك أجيلت هنكبو ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات إسن يا ور مصر Muusaa dura nabi Yuusuf mucjizaa mul'attu'uun isinitti dhufee jira. فما زلتم في شك مما جاءكم به هاتيو أبوتين تيسا وان إسنتين أفئ شك أرى هندامنه هنگ إن إسان كيس جرو اتأمنوا تبني حتى إذا هلك أمو إن دؤي دبران قلتم رجاء ملئت ونجتا لن يبعث الله من بعده رسولا إيجا يوسف ربين نبي براه إرجو جتا إسن أكو مقاف يوسف جرو اتكفرتا إيجا إني du'eeyis isaa fi nama birattillee kafartan kadhaalika akka isin jallisetti yudillu allahu man huwa musrif rabbiin nama isatti waa qindeesse murtaab kan waan rabbiin ragaa mucjiza'aa irratti dhaabe shakku yookaan mamu jallisa الذين يجادلون في آيات الله إسان ور معجزا ربي مرم يوكادد بغير سلطان أتاهم رجاء إساني أفهم ملئت أكنمت فالمن كيبلوا ددني كبر مقتا عند الله مرمان إساني ربي برتي dallansuu guddoo fiddi isiin cubbuu guddoo dallansuu guddoo fiddu وعند الذين آمنوا ور ربت أمن برتس دلنسو قدو شبو قدوتي لكا ومتو كذلك أكا جرسا جلستي يطبع الله ربين جلنان قدادة على كل قلب متكبر جبار قلبي نما إيمان الرائف قدسي نما الترور لسمرة شوفة جئين وقال فرعون جنان فرعون أكجئ قندال إساء يامي مكان إساء هاماني يا هامان ابن لي صرحا يا هامان سري ديرتو ناجاري تكا جارمايا ديرا ناجاري ركيتش ناجار يوكا سلما ناجار لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات خراسم التين ألبيو takkaayuu karaa sami ittiin koraniinan samii gayee fa'attalica ilaa ilaahi muusaa gara rabbii muusa'aatin bayaa وإني لأظنه كاذبا أن وننسي موسى simaleedhan rabbi qabaa jechuu keessatti akka kijiba dubbatun isa seyaa yookaa yaada وكذلك زين لفرعون سوء عمله أكست فرعونة دلقان همتون إني دلقوا بريفمته وصد عن السبيل خراج أجيل أرى مكئي يوكا رومه وما كيد فرعون إلا في تباب مل همام فرعون موسى أتياد هند وان براتي متي وان خسارة أتي إسا جيسو تباب جتشون بدئي وقال الذي آمن أمس إني أمة فرعون الرا أمنس أكجئ يا قوم اتبعوني yaa ummata khiyya na jala deemaa waanan an isiniin je'u dhagayaa ahdikum sabiila rashaad karaa diriiraa nagayaan jannatatti isin geessun isin qajeelchaa yaa qawmi innamaa haadhihi alxayaatu addunyaa mataac yaa ummata khiyya jiruun addunyaa'aatun mi'a xiqqaa hin teenye kan dhabamu waa xiqqo itti qanani'aniiti eegasii deemti takkaa irraa deemanii takkaa namarraa deemti وإن الآخرة أمو من آخرة هي دار القرار إسا من رجأ كان إران قدان كان نمران قدان من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها نمني وان همتو دلقي لبكما دلقا إساتتي كتات أما ملي كتان إتن إدأمو akka yoo waan gaarii takkittii dalage sawaaba kudhan argatutti yoo waan hamtuu takka dalage qixaanni hudhan ittiin godhamu ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى نمني وان قاري دلقي إيرا تيو لا تيو وهو مؤمن إسا ربي تكتشت أمنه فأولئك يدخلون الجنة إسان ور جنة سين يرزقون فيها بغير حساب إسان جنة كيستي رزقي لكي هن قبن أرجتني من آخر آتف دلقا ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة يا أمة أخي مال أجائبن أكنا كنن أن جر جنتا جر إبدرا نجايا بيؤت إسيام وتدعونني إلى النار كان إسن أمو جرى إبدان يامتا تدعونني لأكفر بالله إسن ربي قدام مرم أتي وأشرك به ما ليس لي به علم وان إني أومي إستك إن ديس أتي وان شريك يوكا هريا ربي تيو أنهم بينه rabbitti qindeessu'utti na yaamtan sun waan ibiddatti nama geessu وأنا أدعوكم إلى العزيز أن ربي وهندي هرك إساجرت الغفار كان نما بليس أراد بئه هنداف أرارم أمن أتن isiyyaama haalli xiyyaa fi keessan adda fago laa jarama wanni shakkii yookaa maman qabne annamaa tadcuunanii ilayhi wanni itti na yaamtan kan waaqa dachi'ii samii uumetti qixxeessi ibaadi yookaa gabbari naan jettan laysa lahu dacwatun fi ddunyaa walaa fi alaakhirah addunyaa aakhiratti shafaa'aa hin qabdu takkaa waan ibaadaa haqa godhatuu miti tanaaf jecha waan isin itti na yaamtan hin dhagayu wa'anna maroddanaa ila Allah deebin teenya eega duunee gara rabbiiti isaatu wahayyurraa nu gaafata wa'anna almusrifiina warri rabbitti kafare hum ashaabu nnaar isaan warra ibiddaati فستذكرون ما أقول لكم وان أن إسنين جئكنا هقا عذابني إسنت بؤه أكا أقاتي بيخ أوفتيسا وأفوض أمري إلى الله أن دبيتي ربت خنتا إست إركفتا إسات بلاتي سنرات أبا إن الله بصير بالعباد ربين وان قبروتا إساد لقهند نأرقا فوقاه الله دوب ربين نمتشسا نجاباسه هقا أرم فرعون دينا كينيا ديفتي جأني اتكأن سيئات ما مكروا وان همتو إسان isa godhu'uu ka'an jalaa najaa isa baase isaan isa ajjeesu'uu kaanan ajjeechaa isaanii jalaa isa baase dheeysee duraa gaara seenee waxaaqa bi'aali fir'aawna duuba aalii fir'aawnatti ni bu'e suu'ul cadaab cadaabni qixaanni hamaan sun بهر إسان ياتؤ النار يعرضون عليها إيجادو أني قبر إتي إبدا ودمؤوف إر في دمن إبدا في دمن غدوا وعشيا جنما جلجلة ويوم تقوم الساعة أمو قافك يا من دابته أدخلوا آل فرعون واني ملايك أن جأموا آلي فرعون سينسسا أشد العذاب إذ جبا يوكا هما إبدا تكا يا آلي فرعون إبدا هما سينا إسان جأما سن جهنمي درسين إبا سدي في أفرتمي تكفأ هنجل وإذ يتحاجون في النار gaafa kuffaarri warri rabbi morome ibidda seenanii ibidda keessatti wal moroman dubbadhu فيقول الضعفاء للذين استكبروا قافس ور للافا إبد سين ور ججبا قرقدا إبد سين والنجؤ إنا كنا لكم تبعا نتي maayyii teessanii isin jala deemnee kafarree ibidda kana seenne fahal antum mughnuuna annaa mee isin nurraa deebiftuu takkaa nu wajji ba'attuu nasiiban min annaar cazaaba nuti keessa jirru kanarraa qooda tokko nu gargaartuu je'aniin akka isaan waa takka isaanii hin tarre ni beekanii haa tayuu laalessu'uuf gaafatan qaala alladhiina istakbaruu jennaanin warri gurguddaan matootin akki jette innaa kullun fiihaa nu hundi wajjumaan ibidda keessa jirra waa takka isinirraan ba'annu inna allaha qad hakama bayna alcibaad rabbiin gabroota isaa jiddu'utti firdii godhe namuufuu waan haqa godhatu kenne kaafira azaaba seensisee mu'mina jannata seensisee je'aniin وقال الذين في النار لخزنة جهنم warri ibidda keessa jiru hundi hundi isaanii waliigalee wanni malaayikaa ibidda keessa dalayduun je'an ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب mee rabbii keessannuu hadhaa haa guyyuma tokko azaaba kana nurraa laaffisu qaaluu awalam taku ta'tiikum rusulukum bilbayyinaat jennaanin malaayikan ibiddaa wanni isaanin jette si ergamoonni rabbii keessanii mu'jiza'aan isinitti dhufanii karaa jannataa isin garsiisanii azaaba kana isin hin sodaachifne qaaluu balaa ee dhuga'a nutti dhufanii karaa jannataati fi karaa ibiddaa addanuu baasanii jiranii haa tayuu nuutu dhuga oomsuu didee isaan kijibsiise je'aniin qaaluu fadcuu jennaanin malaayikan wanni jetteen yoo akkas taate isin rabbi hadhaa nuti kuffaaraf araara hin barbaannu hin kadhannu wamaa ducaa'u lkaafiriina illaa fi dalaal du'aa'in kaafiraa waa takka hin fayyaddu lafa baddi ta silaa isaanii toltu ta malaayikan isaanii gootu isiinis achitti hin qeebalamtu waan rabbiin azaaba zalaalami'ii kuffaaratti mureef jecha namni isaan shafa'ee ibiddarraa isaan baasu hin jiru rabbiin akki je'e innaa lanansuru rusulanaa walladhiina aamanuu nuti ergamoota keenya fi warra nutti amaneef ni tumsina ni gargaara fil hayaati dunyaa الدنيا الرتي في ويوم يقوم الأشهاد قيا ور رقاب يؤابتس إسان قرقارة قيان ور رقاب يؤابت قيا قيامآتي ور رقاب ملايكا هنجا جرا dalagaa nama hundaa eeydee waan gartee dhageesse katabdeen ragaa ambiyootaaf baatu akka isaan ergaa rabbii namatti geessan ammallee kuffaara irratti ragaa baatu akka isaan ergaa rabbii qeebaluu didan ammallee warri gaafas ragaa bayu ambiyoota fi mu'mina mu'mina ummata kanaati. ummata nabi muhammad nageenyi isarratti haa jiraatu yawma laa yanfacu alzaalimiina macdiratuhum guyyaan qiyaama'aa sun guyyaa odoo kuffaarri dhiifama takkaa afwii kadhatee hin qeebalamneef isaan hin fayyan walahum lacna isaan warra abaarame kan rahmata rabbiirraa fageeffame walahum suu'u daar isaan warra azaabni aakhira'aa jabaan isaaniif jiru ولقد آتينا موسى الهدى لقمان نبي موسى آف أجيلو كنن سن كتاب توراة جأمو في معجزة إسيدا ilaata isarratti isa gargaarre وأورثنا بني إسرائيل الكتاب إلمان إسرائيل كنين موسى اتئرقم إيغا موسى دؤي كتاب توراة تالشفني جرة هنغ نبي إيسا إرقمت هدى كتابك أجيلو وذكرى كان yaadachiisu li'ulil albaab warra ayillii qajeello'oo qabu fasbir yaa ergamaa kiyya muhammad cinqii diin kiyya nama barsiisuu keessatti si mudattu obsii ba'adhu siif dirmannaa inna wacda allaahi haq baalamni an awliyaa kiyya gargaaru uuf seene haqaa ni dhufaa sii fi warra sitti amanilleen sii fi warri sitti amanilleen obsaa dirmachuu rabbii eeggadhaa واستغفر لذنبك دلي تيتف ودو كان سرا دلين هن أرقمن اللي تاتي أرار رب الربر بادي أكا أمنك سرة تلالتي استغفار قلوف تكا دلي أمتك تتيف استغفار قل إجتشو مالف معتمني ambiyoonni dilii xixiqqo'oo fi guddo'orraa eega ergamanii fi ergaa durallee tiifamo'o wanni isaanirraa argamu suura'aatu dilii fakkaata malee dili'ii miti nabi muhammad ummata isaatiif araara barbaaduun addunyaa irratti. ammallee qabrii keessatti dilii ummata isaatiif araara rabbi kadhatuun guyyaa qiyaama'aatis araara ummata isaatii barbaaduun waan hadiisa fayyaa qabuun beekamee jiru qabrii keessatti dalagaan irra fidamtii nama balleesseef. أرار بربادا وسبح بحمد ربك صلاتي ربي كيتف قلت قلت أوجي إسا فارس أوجي بالعشي زهر إراك أبي هنقا صبح إتي زهر إي في عصر إي مغربا إشائي صلاة جتشو والإبكار ammallee hoggaa jalaan bari'u subii salaati akkanatti salaata shanan salaatan takkaa ma'naan sabbix jechu'uu ganamaa galgala waytuma hunda zikirii godhii rabbii kee waan isaan hin mallirraa qulqulleessi jechuu إن الذين يجادلون في آيات الله warri qur'aana rabbii aayata isaa moromu dura dhaabbatu bighayri sulxaanin ataahum kan ragaa isaanii dhufe ittin qabne aayata rabbii dura dhaabbatu irratti ragaa qabaatuun hin mijaayu in fi suduurihim illaa kibr garaa yookaa qoma isaanii keessa siin morkuu malee sitti of guddisuu malee wanni biraa hin jirtu maa hum bibaaligii isaan hammeenya yaadan sirra aanu'uu deemaniif san hin argatanii balaan isaanii isaanumatti deebitii fastaciz billaah بلا إسان را رب اتمقا فدو إنه هو السميع البصير ربين كنوان إسان جأن أقيو كنوان إسان دلقا أرقو أتي إسمت أيس تناف جتشا نمني وان صدات تك أرقي وان جئوم بربادمو اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم جتشو معنى إسا يا ربي وان صدان كان دنكرا خك إسانتي سيغونا بلا إسان الراست مغنفن جتشو لخلق السماوات والأرض سمئي في دتشي أومؤوتو kan wahirratti hin laallatin jalqabee uumu'uutu akbaru min khalqin naas nama uumu'urra gudda'a ammallee nama eega du'ee jiraachisee kaasu'urra guddaadha akka yaada namatti akka namatti baasa baasu'uutu waa wahirratti laallatanii tolchu'urra jabaata ammas waan bade deebisu'uutu waan hin jirre jalqabu'urra laafa kun nama biratti ammoo rabbi biratti tan jalqabee uumu fi tan deebisee uumu walqixa maalif rabbiin yoo waa uumuu fedhe tayi je'aanii wanni sun hoggasuma taati walaakinna aksara annaasi laa yaclamuun haa tayuu irra hedduun namaa san hin beeku isaan akka balla'aati namni san beeku akka nama waa arguuti wamaa yastawi alacmaa waalbasiir namni waan agarre balla'aa fi namni waa argu wal hin qixxaatu akkuma namni waa beeku fi namni waan beeyne wal hin qixxaanne والذين آمنوا وعملوا الصالحات أمس warri rabbitti amanee waan gaarii dalagee fi warri tolee fi walalmusii namni hamaan walqixaa walqixaa miti qaliilan maa tatadakkaruun gorfamuun keessan akkaan waa xiqqo aakhiraa yaadatuun keessan waa xiqqo إن الساعة لآتية لا ريب فيها قياما نقفتي سن وان ممن يوكا شك كيسا جره وان شك قبله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هاتيو إرهدون نما أكا قياما أفتو هن أمسا نؤفتيه يادا واللالف وقال ربكم ادعوني ربين كيسا وان هاجمتا هند وان الدنيا آتيو كان آخر آتيو وان تقوتاتو قدوتاتو نخطا جئه أستجب لكم إسنيفا كيبلا وان كدتا إسني كني يو ربي وخدتا waa namaa kennuu hin oolu takkaa waan kadhatan san namaa kenna takkaa dilii namaa dhiisa takkaa waan biraati namaa kenna waan santu isaaf tolaa beekee yookaa ol namaa kaaya yoo sharxiin du'aa'in qeebalamtuun argamte sharxii sanirraa waytii kadhatu. qalbii gara rabbii gara galchuu hanga rabbi malee wanni biraa qalbii isaa keessa hin dhufnetti ammallee rabbiin rahima isaa isarraa kutuu kadhatuu dhabu ammallee jarjarfatuu dhabu ammallee rabbiin naaf qeebalaa yaadu muratee. bismilla'aa fi faaruu rabbiitiin salaat alannabiin jalqabee waan fedhu kadhatee eegasii faaru'uu fi salaat alannabi'ii fi aalii isarratti rahmata buusu'uun fixu yoo sharxiin tun argamte halaal nyaatee dhugee uffatu'uu wajji. du'aa'in isaa isaaf qeebalamuu hin ooltu haa tayuu hogiin hogguma san kennaafi hogiin booda aansafi tanaaf jecha wanni mu'minarra jiru waan kadhatu kadhatee qeebaluu rabbi irratti dhiisu akka fedhetti waytii fedhe haa qeebalu wayti'ii fi bakka du'aa'in daftee itti qeebalamtuutu jira sanirraa salaata fardi'ii booda fi halkan keessa ka'baa maddiidhatti kadhatu takkaa macnaan udcuunii astajib lakum jechu'u na ibaadaa na gabbaraa tokkummaa tiyya yaadaa ibaadaa teessan isiniifan qeebalaa jechu tanaaf rabbiin akki je'e inna alladhiina yastakbiruuna can cibaadatii jarri ibaadaa tiyyarraa tokkummaa tiyya yaadu'urraa if guddisu sayadkhuluuna jahannam ibidda jahannam seenu'uu jiraatan daakhiriin isaanii xiqqaatu maaliif namni addunyaa irratti nafsee isaa guddisu aakhiraatti ni xiqqaata allahu alladhii jacala lakum lleyl rabbiin gabbaruu haqa godhatu isa halkan isiniif uume dukkaneessee litaskunuu fiih akka isa keessa dalaga irraa harabaafattaniif wannahaara mubsiraa kan guyyaa ifaa godhee isiniif uume akka isa keessa deemtanii waan jiraattaniin dalagattaniif inna allaha laduu fadlin cala annaas rabbiin kan namaaf arjoomu kan waan isaan itti haajaman hunda isaanii kennu ولكن أكثر الناس لا يشكرون هاتيو إرهدون نما والربين إساني كن الرت قلت إساف قلشا إتن أمنا ذلكم الله ربكم إني وان دبا دلق سن ربي كيسني خالق كل شيء كان واهند أومه لا إله إلا هو إسم لي ربين براهن جرو فأنا تؤفكون أكمين اتأمن أرى قرتا أكمت عبادا إسرى قرقلتا كذلك أكجركن عبادا في إيمان الرى قرقله يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون والرآية ربي مرموا إيمان الراجر قلفمن الله الذي جعل لكم الأرض قرارا واقل جبروهك أقدأتو إسدتشي أك إرتيسا إسني قده من كيسا كان كيس قبتا هال جرؤوت في هال دؤت اللي كان قدنا إسئي كنا وجي wanni qabu hin jirre dandeeytii rabbii malee wasamaa'a binaa'a kan samii ol fuudhee akka gombisaa akka gombisaa manaa godhee uume kan isin gubbaa jirtu kan wanni isinirraa qabu hin jirre dandeeytii rabbii malee wasawwarakum fa'axsana suwarakum. Rabbiin kan isin sawwaree suuraa keessan waan biraa hundarra tolche kan akka suuraa hori'ii isin hin godhin kan ol dhaabbattanii deemtan warazaqakum min axayyibaat kan waan qalbiin teessan takkaa waan nafseen teessan jaalattu hunda isinii uume yookaa isin razaq dhaalikum allahu rabbukum kan waan dubbanne dalage sun waaqa keessani fatabaaraka allahu rabbu alcaalamiin rabbiin waa hunda uume ol ta'e huwa alhayyu waaqni yookaa rabbiin jiraa duuti isaan hin malle laa ilaaha illaa huu kan isa malee rabbiin yookaa waaqni biraa hin jirre فادعوه ايغا ربين كان واهند اوميك ابو جتشا بيتني وان اتهاجم تن هند اسم خدتا نما براتي متي yookaa isuma abdadhaa isuma ibaadaa jechu mukhlisiina lahu ddiin diinaa keessan isaa qulqulleessaa isa malee nama biraa gabbaruu dhabu'uun waan dalaydan isumaaf dalagu'uun الحمد لله رب العالمين فارن تربي وهند أومت جاء ربي فارسا ربي إبادا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أرم كفارة أكجت أن وان اسم ربي أجت جبرتن عباد أرى دومه لما جاءني البينات قاف رقان تكما ربينا أفه من ربي ربي يوكا واكك يرى وأمرت أن أسلم لرب العالمين أن قلبي تي ربي واهند أومف قل قل ليس أتن أججمه هو الذي خلقكم من تراب رب كيسا إسبي الرائس أومه أبا كيسا آدم بي أومؤون ثم من نطفة كان إيجسي إلمان آدم بشان إيرا دلا أرى بيجا دامس دلا سينرا أومه ثم من علقة إيجسي dhiiga ititaa isin godhee isin uume summa yukhrijukum xiflaa kan eegasanii isinii joolleedhaa garaa haadha teessaniitii isin baasu summa litabaluguu ashuddakum kan eegasanii xiqqo xiqqoon isin guddisu akka guutamtanii bakka geessaniif bara soddomarraa hanga afurtamatti isin dhiisa hoggaasan namni waa tara je'ama summa litakuunuu shuyuuqa eegasii hanga dulloomtanitti isin dhiisa ومنكم من يتوفى من قبل إسنرا نما أدون دلوم ندؤو تجرا تكا أدون ألنّ du'uutu jira walitabaluguu ajalan musammaa akka waytii du'aaf qabamte geessaniif takka guyyaa qiyaama'aa geessaniif wala'allakum taaqiluun wanni san hunda waaqni dalageef akka tawxiida yookaa tokkummaa isaa ammallee dandeeytii isaa beeytaniifi. akka uumaa teessan laaltaniifi akka san laaltanii itti amantaniifi. هو الذي يحيي ويميت waaqni isa isin jiraachisu kan ajjeesu fa'idaa qadoo amraa inni hoggaa waa argamsiisuu fedhe takkaa waa ajjeesuu fedhe. فإنما يقول له كن فيكون وان أرقم سيسو فدسنين تكا دبم سيسو فدسنين تيجأ هقس متاتي ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله سي ور قرآن ربي مرم هن أجر أنا يصرفون akka isaan iimaanarraa itti garagalan alladhiina kadhabuu bilkitaab warri qur'aana kijibsiise wabimaa arsalnaa bihii rusulanaa ammallee waan ergamoota keenyan ergine warri kijibsiise kan akka tawxiidaa tokkummaa rabbii guyyaan qiyaama'aa ni dhufaa warri dhugoomsuu dide fasawfa yaclamuun qixaaxa isaan waan san kijibsiisu'u beeku'uuf jiraatan إذ الأغلال في أعناقهم هجاهان إبدا مرم إسانت هدمه والسلاسل شنشلن إبدا ميل إسانت هدمه يسحبون في الحميم كان هذا سنين بشان دنفا كيس هركفمن ثم في النار يسجرون kan eegasii gosa azaabaa hundaan ibidda keessatti qixaaxaman gubatan summa qiila lahum duuba eegasii isaanin je'ame ayna maa kuntum tushrikuuna min duuni illaah wanni rabbitti qindeessitanii rabbii achitti gabbaruu turtan mee eessa jirti asnaamni isin rabbii achitti ibaaddan taabonni isin rabbii achitti gabbartan mee je'aniin qaaluu dalluu cannaa duuba isaan hin agarre nu jalaa badan je'an بل لم نكن ندعو من قبل شيئا إنما نتي duraanuu waan faayidaa qabu hin dhibaanne wanni nuti gabbaruu turre waan hin dhageenye kan nama isii gabbare hin shafaane je'an takka ma'anaan isaa matumaanuu waa takka hin gabbarre je'anii waakkatan. wanni isaan gabbaran waa takka hin fayyadduu kijibaa garraan kadhaalika yudillu allahu alkaafiriin akkasitti rabbiin kaafira jallisee sanama yookaa muka gabbaran waan isaanii hin tolle kan ibidda hamaa kanatti isaan geesse ذلكم عذاب يوكا قطاط جباسا اسم قطاط بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق سببا اسم هكا ملئت الدنيا أردت قويت أنيفي والربين جئوا رقوم سود الدني رب التواك انديستا قياما هن أفت جتني وبما كنتم تمرحون أما اللي سببا إسن دلي يوكا شبود ليدني جمتشوم الإفتني في ودخلوا أبواب جهنم تناف جتشا هلاء بد جهنم سينا خالدين فيها إسني زلالمي كيس تائي قبته فبئس مثوى المتكبرين يا همين بك كفار قبتوس من إبداتي فاصبر إن وعد الله حق يا إرجماخية أبسي أكن كفار قلو إيجي بالمن كفار كان ننكتات أجئيسي في سينه haqaa isaan qixaaxuu hin oolu addunyaarratti tayuu aakhiraatti tayuu فإما نرينك بعض الذي نعدهم يو عذاب إسان صدا شفن أجيتش آفي بوجيم أوفي أبار إسانت بوفني sii jiru si garsiifne dubbiin tolte aw natawaffayannaka takkaa yoo odoo isaan hin qixaaxin ati duute qixaaxa keenya jalaa hin bayanii beeki fa'ilaynaa yurjacuun hundi isaanii gara keenya deebi'anii gaafas azaaba jabaa isaan qixaan'aa ولقد أرسلنا رسلا من قبلك دقمان سدرة ergamoota hedduu erginee jirra minhum man qasasnaa calayk isaanirraa nama maqaa dhooynee sii odeessineetu jira isaan diiddamii shanii ومنهم من لم نقصص عليك أمس إرجموت سنرا نما مكادو الناسي هنهمني تجرا قرآن كيستي هاتيون بمحمد قرآن كيستهن أديسني في ملئ أنبيوت في إرجموت هندني بيخة وان هل كان israa'aa wajji salaataniif wanni nabirraa odeeffame waliigalli anbiya'aa fi ergamoota kum dhibba tokkoo fi kum diiddamii afuri sanirraa ergamoonni dhibba sadii fi kudha shani ergamoonni qur'aana keessatti dubbataman. آدم إدريس نوح هود صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب هارون موسى يسع ذو الكفل داود سليمان إلياس يونس زكريا يحيى عيسى محمد نجيني إسان هندرت هاجرات وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله نبي تكو معجزات كلئين رفو يوكا فدو هندنديو يو ربين فدو إيهميف ملئ مالف نبيون جبروتا جبروني waan gooftan je'u dalagan malee waan biraa dalaguu hin qaban فإذا جاء أمر الله فردين يوكا مرتي ربي هقا دفته تكا ملأته كفارة عذابنها بؤو جتشآن كفار هاكت آتمو جتشآن قضي بالحق قافس حقان فردين ارجموت في والرئسان كجبسيس جد أتي قدمتي وخسر هنالك المبطلون قافس أجت خسارم هونجي ور حق أبليس كان كرا بدا ديمه بدين إساني أجت ملأته maaliif isaan waytuma hunda san dura khasaaramoodha ammoo achitti namuuf mul'atte الله الذي جعل لكم الأنعام ربين كان قال إسني أومه تكا بيلدا هند إسني أومه قال في لوني رئي هولا لتركبوا منها akka garii isi'ii yaabbattanii waminhaa ta'akuluun garii isi'ii nyaattaniif walakum fiihaa manaaficu ammallee faayidaa biraatitu hedduun keessa isiniif jira kan akka aananii dhadha'aa goga'aa rifeensatu keessa isiniif jira ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ammallee isi irratti fe'attanii haajaa gara'aa qabdan waan biyya takkarraa takkatti geeffatuu feetan geeffattan وعليها أما اللي إسئيفي وعلى الفلك تحملون مركب يوكا دوني يا بتشيفتن takkaa yaabbachiifamtan yookaa yaabbattan yoo lafaa gaala yaabbattanii yookaa joollee yookaa beera yaabbachiiftan yoo bahara doonii yookaa markaba yaabbattan yookaa yaabbachiifamtan wayuriikum aayaatihi rabbiin milikkata yookaa ragaa dandeeytii isaa tokkummaa isaa waan isiniif uume keessatti isin garsiisa fa'ayya aayaati illaahi tunkiruun mee ragaa sanirraa kam qeebaluu diddan beeyladaa isiniif uume diddanii uumaa teessan diddanii uumaa dachi'iiti diddanii afalam yasiiruu fil ard si kuffaarri si qeebaluu didu biyya keessa olii gad hiyyaa'anii takkaa hiyyaane fayanzuruu sababaa biyya keessa deddeemu'uutin hin garree hin laallee كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أكبود والرئسان دراكا أنبيوت خجب سيستات كانوا أكثر منهم كفار إسان درا إسان هدو إسان هدو ترا نما في هرئي في وام برلئين لهم نان ججبوا وآثارا في الأرض أما اللي إسان الر دتش إرت وجاروا هدماتا فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون دوبة ون إسان قبا يوكا دلقا واتك إسانهم فين عذاب إسان الراهم ديبفنه فلما جاءتهم رسلهم بالبينات جرس هقا إرجمون نتي إسانت إرجن معجزا ملأتؤون إسانت أفن فرحوا بما عندهم من العلم وام بكم ساكن إرجمون أفين سنين جمدا أرقمانتنا isaan xiqqeessina rattaana je'anii isaan xiqqeessu'uu itti kafaru'uu jecha qishnaa godhatan takkaa kuffaarri waan ifii qabaniin beekomsa addunyaa kan qabaniin gammadanii ergamoota rabbittiin dhaaddatan. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دوب والنئسان إشنآف تبآف قبة عذاب نئسان ميو دقاتي نتها بؤو جأني بربادا اتبؤه فلما رأوا بأسنا دوب هقا عذاب خينكا itti bu'e argan qaaluu aamannaa billaahi wahdahu rabbii tokkichatti amanne wakafarnaa bimaa kunnaa bihi mushrikiin waan isatti qindeessinee gabbarru hundatti kafarre je'an فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا haa tayuu hoggaa azaaba keenya argan amanuun isaanii isaan hin fayyanne sunnata allahi allatii qad khalat fii cibaadih hoggaa azaabni bu'e yoo amanan iimaanni nama fayyaduu dhabuun aadaa yookaa karaa rabbiin ummata duritti dalaguu ture وخسر هنالك الكافرون بك عذاب اتبؤت خسارا كفارا نموفو ملأتيهون قيان
dhaggeeffatoota takkaa dubbiftoota kabajamoota.
Wannin rabbii isa katabuu yookaa barreessuu naa laaffisee takkaa na qunnamsiisee naa laaffisee irraa qajeelu kitaaba kanaan ummata afaan kanaan dubbatu fayyadu kan qaraatii dandayu qara'ee kan hin dandeenye yookaa hin dhaqqabne shariixa yookaa teepha isaa dhaggeeffatee duuba galanni yookaa faaruun duraa boodattillee kan rabbiiti rahmataa fi nageenyi isaa gabricha isaa nabi muhammadii fi aalii isaati fi asaabaa nabiiti fi warra karaa gaari'iin isaan jala deeme hundaafi wannin waaqni isin qunnamsiisuu kajeelu qaraatii yookaa dubbisuu gaarii dhaggeeffatuu mi'ooytuu barmoota cimaa bu'aa guutuu duuba waan kitaaba kana qaraataniif takkaa dhaggeeffattaniif fayyaa dayaa waan feetan mara toltuu addunyaa aakhira irraa rabbii keenyarraa argadhaa sheekh muhammad rashaad kabiir abdullee kabiir muummayyaa umar jaarraa jilo'oo carcar laga arbaa cafa allahu canhu وعن والديه وعن كل من أحسن إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yaa afaan oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu